dhageenyeef ka dubbisnerra. Gamtaan paartiilee mootummaa Ihaadeg paartii tokkicha walitti dabalama paartiileen hundeeffamutti ce'uudhaaf deemsasaa jalqabe itti fufee kaleessa walga'ii mana maree isaa geggeesseen gaaffii walitti makamuu koree jiraawwachiistuu dhiyaateef bakka bu'oonni adda bilisummaa uummata Tigraay bakka hin jirretti sagalee guutuudhaan raggaasisee jira. Deemsi Ihadegiif walitti makamuun paartiilee isa keessa jiranii ija seera biyyattiitiin akkamitti ilaalama. Yuunivarsiitii Finfinnee faakaltii seeraatti barsiisaa akka ta'an gargaaraa piroofesaraa jeetuu iddoo isaa jaallanneen dubbistee jirti. Walitti makamuun paartiilee akkamitti danda'ama gaaffii jedhuuf deebii kennuun jalqabu.
Paartiiwwan walitti makamuu kan danda'an seerri inni haaraa bahe adeemsa isaanii hordofuu qaban sirriitti kaaheera. Paartiiwwan walitti dabalamuuf fedhii isaanii ibsuu qofaa miti. Deeggartoonni isaanii gumiiwwan isaan of jalatti qabanii ajandaa waloo qabna jedhanii walitti baquuf yookaan immoo walitti dhufuuf fedhii qabaachuu qabuuf fedhii sanas dhaabbata biyyoolessaa filannoo beeksisuu akka qabanidha kan seerri kaa'u jechuudha. Kanaaf piroosijariin inni duraa leegal personaalitii qabu akkuma kaampaanii tokkotti akka dhaabbata tokkotti leegal personaalitii isaanii sana dhiisanii paartii haaraa uumu waan ta'eef fedhii isaanii irratti free and full consentii paartiiwwanii sana irratti kan hundaa'udha jechuudha kun immoo qabatamaan fedhii qabna yookaan immoo yaada gaariidha jechuu qofaa osoo hin ta'in fedhii isaanii barreeffamaan waliigaluu isaanii gumii isaaniitiin mari'atanii fedhii isaanii ibsu akka qaban seerri ni kaa'a jechuudha.
Seerri amma haaraadha inni akkas jedhu.
Eeyyoo seerri inni amma haaraa ba'e jaalallee wanti beekamuu qabu wantoota sadi kaa'atu haroota sadi jiru adda kan jennu yookaan firoont kan jennu sama IPRDF'n adawaawiin ittiin beekamu kan biraa immoo ko'aalishin kan jennu ko'aalishin egaa mootummaan yeroo paarlaamaa galanii mo'atanii paartiin tokko mootummaa uumuu yeroo hin dandeenye sagalee biraa barbaadataanaan walitti dhufanii uumuu danda'u inni kan biraa merger jedha. Seera amma haaraa paartiiwwanii fi filannoo biyyoolessaa bulchuuf baheetiin sadan isaanii garaagaratti adda bahanii qoodamaniiru. Kanaaf amma adda inni jennu isa IPRDF Adawaawii jennu kanaan ifamuu danda'a. Addi kun paartiiwwan garaagaraa qofaatti aayidentiitii mataa isaanii qabaatanii walitti dhufanii kan isaan wal faana hojjetanii kaayyoo waloo qabnaa. ajandaan siyaasaa ajandaan dinagdee ajandaan aadaa wanti kana kana fakkaatan wal fakkaataa kanaan wal faana hojjennaa jedhanii alliyaansii yeroo uuman akka addaatti ilaallaa jechuudha koaalishiinis isuma kana faana wal fakkaataa walitti baquu yookaan walitti makamuun kun isaan duraarraa adda kan isa godhu merjeriin yookaan immoo walitti dabalamuun paartii dura qofa qofaatti dandeettii namummaa yookaan immoo isa leegal personaalitii jennu kana dhiisanii paartii haaraatu uumama jechuudha. kanaaf qofa qofaa inni itti gaafatamummaa uummata isaaniif fudhatan hafee amma akka paartii haaraa sana jalatti walitti makamanii walitti baqanii tokko ta'anii maqaa distinctive identity qabatanii leegal personality mataa isaanii qofaa qabaataniitu walitti baquu jechuudha. mirgaa fi dirqamni paartiin akka qofa qofaatti qaban sun walitti dabalame mirgaa fi dirqama waloo ta'ee wal faana deema jechuudha. Kanaaf isaan kan akkasitti adda baasuu dandeenya jechuudha.
Waliigaltee haaraa akka jedhutti jettan waliigalteen sun irratti dubbatamee raggaasifameera.
Paartii Adawaawii yoo fudhanne paartiin kun merjarii ija seera amma jiruutiin fudhatama qabamoo hin qabu kan jedhu yeroo ilaallu gaa merjariin sun leegaaliidha moo seera qabeessummaan isaa maalidha seera amma ilaallu kanaan yeroo jennu akkuma silasiin jedhe paartiiwwan. dhuunfaa qofa qofaa isaanii jiran suni eeyyee dhugaadha qofa qofaatti hojjechuun barbaachisaa miti ajandaan keenya tokko hawwii nuti biyya kanaaf qabnu hawwiin siyaasaa hawwiin dinagdee tokko kanaaf walitti dhufnee wal faana hojjenna qofa qofaan mana ijaaruun nu fayyadu yaada jedhu yoo qabaatanii yoo yaada kana immoo sirriitti fudhatanii deeggartoota isaanii membersii isaanii yookaan immoo namoota gumii isaanii komiteewwan garaagaraa addirayatii paartiin sun yookaan immoo hundeeffama paartiin sun qabu irratti hundaa'ee haala sana deemanii kiraateriyaa sana guutanii yoo waliigallee eeyyee paartii isa kana diignee paartii isa haaraatti makamna yookaan baqna jedhanii waliigaltee sana mallatteessanii galchuu qabu jechuudha. Adeemsa kana dhagaa kan seerummaa isaa mirkaneessu jechuudha.
Kun ta'eeraa?
Amma gaa akka ilaallutti wantoota miidiyaa irraas dubbisnu wantoota qaamota mootummaa dubbatanis reediyoo irraas televezyiinaanis wanti arginu adda bilisummaa uummata Tigraay merjarii kana keessa galuu hin barbaadu yeroo jedhu hin agarra. paartiin naannoo sumaalees akka agarrutti yaada proosiijarii kaasaa jiru dura mari'annaa dura uummata keenya mariisisnaa yaada jedhu kaasaa jiru. Kanaaf kun kan agarsiisu paartiiwwan adawaawii arfan jiranii fi siistar paartii yookaan immoo affileet paartii warri jedhu suni yaada baquu kanatti guutummaa guutuutti. fedhii isaanii irratti hundaa'ee baquu barbaadumoo yookaan merjirii ta'uu barbaadumoo kan jedhu wanta gaaffii nama keessa galchisiisu qaba jechuudha. Kanaaf haala siyaasaa amma jiru irratti hundaa'ee egaa wanti hubannu inni kun asirraan lakki seera hin guunne jedha inni kaan immoo lakki seera guuteera jedha. Walumaa galatti garuu baratamni adawaawii keessa jiru wantoota dubbifamanirraas baratama hojiirraas wantoota kan yeroo nuti ilaallu kan hubachuu dandeenyu. Dimokiraatik seentiraalizimii isaan hordofan keessatti wantoota raawwatan waliigalteedhaan ni baqnas ni bannas yoo jedhani mirga dimokiraasii irratti majooritii vootiidhaan eksersaayisii godhu yaada kanammoo akka hubannutti eengadda walgahii taa'anii walgahii sanarratti eksept paartii adda bilisa uummata Tigraayin alaa paartiiwwan warri kaan baquuf yookaan mirgi ta'uuf waliigalaniiru. Kanaaf majooritii vootiin sirna dimokiraasii ittiin ibsamusidha. Kanaaf haala sanaa yoo ilaalle. majooritii vootiitiin murtaa'e yoo jenne majooritii ruuliitiin baqaniiru yaadni jedhu fudhatama qabaachuu ni danda'a jechuudha.
Inni duraanii yeroo hawaasa iddoo adda addaatti walga'iin godhatan jechuun kan muummicha ministeeraa isaan duraanii kan obbo Mallasis yeroo sana seera tureen deemaa ture amma garuu seerri haaraan qajeelfamni haaraan waan jiru fakkaata isa sana isa duriin jalqabanii isa ammaa isa haaraadhaan ituu mirkaniin argatiin deemuun rakkinan fiduu.
Seera haaraa bahe kun akkuma waliigalaatti paartiiwwan akka biyyaatti jiranidha. Seerri haaraan bulchuu tumaaleen seeraa haaraa bahanii paartiiwwan ittiin bulanii fi sirni adeemsa filannoo ittiin bulamu seera haaraadha. Garuu immoo akkaataa seera filannoo fi paartiiwwan bulchuutiin paartiiwwan kamiyyuu addas haa ta'anii kan walitti baqanis haa ta'anii kan walfaana hojjechuuf walii mallatteessanis haa ta'anii akkaataa seera ittiin bulmaataa yookaan immoo intarnaal paartii reeguleeshinii baafachuu qabu. Haala sanaan egaa amma yeroo laallu wanti hubatamuu qabu tokko adeemsa adawaawii keessatti paartiiwwan adawaawii hanga EPP yookaan immoo Prosperity paartii paartii badhaadhinaa jedhamee hanga hin galmoofnetti IPRDF akkuma jirutti adawaawiin akkuma jirutti jira jechuudha. Kanaaf murtiiwwan bara Mallas Zeenaawwiis ta'e bara muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmedis ta'e adeemsi dimookiraasii murtiin isaan paartiiwwan adawaawii sirna bulchiinsa paartii isaaniitiin bulchanii bara sanas haa ta'u bara ammas akkuma jirutti hojiirra oolaa jechuudha. Kanaaf seeronni adeemsi adawaawii seera haaraa bahe kanatti of simsiisuu qaba malee wantoonni kanaan dura bara mallasaas murtaa'aa turan ammas haaluma sanaan murtii argachaa deemuu danda'u. Kana keessatti egaa paartiiwwan walitti dhufanii addaan baquun wayyaa kanaaf garagara deemuun biyya keenyaaf hin barbaachisu yaada jedhu yoo qabaatanii ammas paartiimti duraan IPRDF Adawaawii jedhamu suni lakkii paartii Adawaawii jedhamu dhiisnee paartii kana wayyaa kanaan of beeksisna biraandii keenya yookaan immoo maqaa ittiin politikal loontii keenya jijjiirranne leejisimeesii uummata biratti yookaan immoo fudhatamummaa uummata biratti ittiin argannu maqaa jijjiirranna yoo jedhan egaa sirnuma dimookiraasiitiin akkuma kanaan dura murteewwan jajjaboo murteessanii ammas paartiiwwan isaanii keessatti murteewwan harka caalmaatiin murteessuu ni danda'u jechuudha.
Seerri tokko yeroo ba'u raggaati kan argatuu qabu eenyuun.
Seera gara lamatti adda baasnee ilaaluu dandeessa. Fakkeenyaaf seeronni paartiiwwan baafatanii yookaan immoo intarnaal ruuliin isaanii eenyutti galmaa'uu qaba. Seerri biyyoolessaa paartiiwwan bulchuuf bahee filannoo bulchuuf bahee hojimaataa keessan ittiin bulchitanii seera mataa keessanii qabaachuu qabdu jedha. Seerri sun immoo paartiiwwan sanaan akkuma amma laallutti adawaawiin intarnaal reeguleeshinii mataasaa paartii EPP jedhamu ittiin of bulchu baafateera. Sana gaas naashinaal Itiyoopiyaan elekshinii boordii sanatti yoo beeksifatee raggaasifamee fi akka seeraatti paartiiwwan sanaa fi miseensota isaa. bulcha jechuudha. Seera kana paarlaamaan approvii gochuu qabamoo hin godhu kan jedhu kun keessoo seera paartiiwwanii waan ta'eefi paarlaamaan kan inni ilaaluu qabu seerri paartiiwwan baasan suni seera biyyoolessaa paartiiwwan bulchuuf yookaan immoo filannoo bulchuuf bahee faana wal simamoo waliin simu kan jedhudha malee kanaaf seera kana ofii isaanii baafachuu ni danda'u ittiin bulmaata isaaniidha intarnaal ruulii isaaniidha. Seerri kan biraa garuu akkuma seera biyya keenyaatti seerri tokko yeroo ba'u adeemsa mataasaa qaba. dhumarratti paarlaamaan yookaan immoo qaamni seera baaftuu seera mootummaatiin taa'e seera sana ni tumaa jechuudha. Kana faana deema jechuudha.
Kanaaf seerri paartii isaaniidhaaf baafatanii boordiin filannoo biyyoolessaa raggaasisuu qaba hojiirra ooluusaa duraa jechuudha.
Eeyyoo. Raggaasifamuu qaba jechuudha. Inni amma diraaftii yookaan immoo tumaan amma nuti marsariitii intarneetii irratti deemaa jiru kun kan nuti arginu diraaftii isaan egaa yaadni uummataa maalii uummatni maal jedhaa yookaan feedbaakii ittiin funaannachuuf marsariitii irra gadhiisan natti fakkaata. Garuu seerri kun faayinaalii ittiin bulmaata EPP ta'uusaa kan inni murtaa'u akkaataa labsii paartiiwwanii fi filannoo bulchuuf seeraa barana kana bahe sanatti raggaasifamuu qaba jechuudha.
Maarree amma gaawwixineen dhiyaate kun immoo karaa biraanitu raggaatiin argatiin hojiirra oolaa hin jiruure.
Wixineen kun seera biyyoolessaa baheerraa kan waraabamedha. Maaliif seera haaraa baasuu hin danda'u kaa'amu? Seera sana faana wal simuu qaba taanaan paartiiwwan seeruma biyyoolessaa irratti bahe sana akkaataa paartii keessoo isaaniif toluuf mijatuuf godhanii baafatu. Kanaaf yeroo baay'ee carraan inni seera paarlaamaan baase faana wal simuunsaa parsantii sagaltama sagaltamii sagal kompaatabilii ta'uu waan qabuuf egaa wantoonni seera kana keessatti arginu seera biyyoolessaa kana faana wal fakkaatu. Kanaaf wal fakkiin kun kan inni dhalatee seera sana faana wal simuu waan qabaniifidha jechuudha.
Akkuma amma gidduu kana ibsa ba'aa jiruun TPLF yookiin addi bilisummaa uummata Tigraay walga'iisa kanarratti argamuu akka hin dandeenye isa duraa irrattis akka sagaleen kennee jira. Paartiin kun tokko achi keessaa hir'atee jechuuniifi warra arfan aggaar jedhaman fiduu jechuun paartii haaraa dhaabuudha moo dhuguma akkuma jedhame sana baqsuu fakkaata.
Wanti hubatamuu qabu. Kanaan dura egaa paartiiwwan aggaar jedhaman yookaan affileet paartii warri jedhaman sun murteessummaan isaan adawaawwii keessatti qabanii hin jiru jechuu ni dandeenya. Kanaaf amma akka yaada muummicha ministeeraatti egaa paartiiwwan kun adawaawwii irraa ekskuluudidii ta'aniiru yookaan immoo dhiibamaniiru. Kanaaf murteessummaan isaanii barbaachisaadha. Walqixxummaatiin dhufanii haa galanii. sirna dimookiraasiitiin sirna voot siistamiitiin lakkoofsi vootii kennamee fi dhufanii walitti haa makaman yaada jedhudha. Kan adda bilisa baasaa uummata Tigraay adda goonee ilaaluu dandeenya jechuudha. Paartiima sana keessa jiru jechuudha. Kanaaf paartii sana keessa maqaa isaanii qabatanii leegal personaalitii isaanii qabatanii akka paartiitti galmaa'anii of danda'anii adawaawwii keessatti murteessaa jiru. Sirna dimookiraasii vootiitiinidha murteessaan murteessanii harka baasanii harka caalmaatiin murteessu jennee yaanna. Kanaaf ammas namootni TPLF bakka bu'anii walgahii sanarratti hirmaatanii fedhii hin qabanii nuti baquun barbaannu yoo jedhanii akkaataa seeraatti egaa mirga isaaniidha kun waanuma seera amma jirurra jirudha. Garuummoo warri kaan immoo akkaataa deemsa isaaniitiin majoritii boozitiin murteessineerraa nuti walitti baquu dandeenya jedhanii sadan isaanii warri hafanii walitti baquu danda'u jechuudha. Feetiin TPLF maal ta'aa kan jedhu gaaffii ta'aa jechuudha. Kanaaf akkaataa amma jirutti adda sanarraa of baasanii. Akkuma paartii biyya kana keessa jirutti qofaatti hojjetu jechuudha. Gaaffiin guddaan ta'e garuu adawaawiin arfan isaanii walitti makata yoo ta'e tokko yoo keessaa bahe dhimma sagaleeti moo kun dhimma dhaabbattummaati gaaffiin jedhu ammas gaaffii deebii hin arganne ta'uu danda'a jechuudha.
Deemsuma walitti baquu yaadisaa yeroo ka'u jalqaba eenyutu irratti mari'achuu qaba.
Deebii gaaffii kanaaf gaaffiilee kabiroodhaaf torban dhufu wixata walitti deebina dhaggeeffatoota keenya gargaaraa Piroofeesaraa Jeetuu Iddoosaa Finfinnee Yuunivarsiitiirraa ibsaa nuuf kennaniif guddaa galatoomsina.